إذي نجوي أمريكا mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo mu makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kaze rero mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri
itangazo twasohoye ni itangazo rikurikirana raporo y'abibi yatanze imiryango yagize ibiganiro n'abarundi bose
uwo ni pancras cimpaye umuvugizi w'urunani senarede yiyamiriza raporo iherutse gusohorwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati mu gihugu mu burundi ivuga ko ibiringo by'umukuru w'igihugu bikwiriye kuvanwaho bombe hafi y'ibiro vya perezida wa somaliya yahitanye abantu barenga mirongo ibiri bitegekanijwe ko nigeria yinjira icese mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi ejo kuwa gatatu amerika n'ubuhindi birahayagiza gufashanya gukomeye hagati yabyo aya makuru n'ayandi twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hafi y'ibiro vya perezida wa somaliya uno musi wa kabiri ikaba yahitanye abantu barenga mirongo ibiri iyo modoka yasetse uruhome rw'ihoteli syl ikibanza abategetsi ba leta ya somaliya bakunda guhuriramwo batandatu mu bapfuye n'abapfasoni mu bakomeretse harimo umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu umushikiranganji wa leta ajejwe kwivuna abansi abashinga amateka batari bake n'abamenyesha makuru babiri umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru Mohamed Abdi Hayir Maraye yabwiye ijwi rya Amerika service y'igisomali ko abategetsi bamenyesha ko bari bazi ko abagwanyi bariko bategura ibitero bitatu vy'amabombe ku mugwa mukuru Mogadisho muri iyi ndwi babiri mu bagize igitero barafashwe n'inteko za leta ntawitiriye buno nyene ico gitero yamara abantu bikiye ku mugwi Al-Shabaab umaze igihe ugerageza gutembagaza leta uwo mugwi kenshi uragira ibitero ku mahoteli aho abategetsi ba leta baba canke bahurira igitero c'imbere yaho cabaye ku hoteli SYL mu kwezi kwa kabiri cahitanye abantu icenda bitegekanijwe ko igihugu ca Nigeria cinjira icese mu bibazo bikomeye cyane vy'ubutunzi ejo kuwa gatatu igihe leta izosohora ibiharuro vyerekeye ubutunzi vy'amezi ane arangiye Nigeria yigeze kuba ifise ubutunzi bukomeye cyane kurusha ibindi bihugu vyo mu karere ka Afrika imaze amezi atari make ihanganye n'itituka ry'ifaranga ry'igihugu hamwe n'igabanuka ry'ibiciro vy'ibitoro ejo ku munsi wa gatatu ibiro vy'igihugu bijejwe gutororokanya ibiharuro ku bijanye n'ubutunzi mu gihugu bizoshira habona icegeranyo ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu ca Nigeria mu kiringo ca kabiri c'amezi ane y'umwaka abitegereza ibintu biteze ko ico cegeranyo cemeza amakuru atari meza amaze igihe arindiwe yuko ubutunzi bw'igihugu bugeze mu bihe bibi cyane mu ntango zo ku kwezi ikigega mpuzamakungu fmi cyatangaje ko nigeria yatakaje ikibanza cyayo cyo kuba aricyo gihugu gikomeye cyane mu by'ubutunzi mu karere ka afurika kurusha afurika y'epfo ibintu bitari bike nibyo byatumye ubutunzi busubira inyuma bikomeye ikintu gikuru mu byatumye ibyo biba n'ibiciro by'ibitoro byagabanutse ku masoko mpuzamakungu ibitero by'abagwanyi ku miringoti y'ibitoro mu ntara yimbura ibitoro ya Delta du Niger navyo nyene vyaragize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu mu gutuma umwimbo w'ibitoro ugabanuka cyane ikintu ikindi kibazo cibonekeje uh, cerekeye ukubura kw'amafaranga y'agaciro mu gihugu ivyo vyatumye ifaranga ry'igihugu ritakaza bikomeye agaciro abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba leta zunze ubumwe za amerika n'ubuhindi barahayagiza ugufashanya gukomeye hagati y'ibihugu vyabo ibiganiro by'inshuro ya kabiri vyerekeye ubutunzi no gufashanya mu bya politike n'igisirikare hagati ya Amerika n'Ubuhindi vyabereye bwa mbere mu gihugu c'Ubuhindi ni bimwe mu biganiro n'amasezerano akomeye yatumye Amerika n'Ubuhindi bikorera hamwe kurushiriza ivyo mu gihe hari impungenge zitera ziyongera ku gihagararo gitera ciyongera kurushiriza c'Ubushinwa Ubuhindi bwarashize ku ruhande mu kiringo c'imyaka irangiye inzitizi zitari nke ku vyerekeye ubudandaji icyo gihugu kiba cyafashe ingingo yo kwagura ubudandaji na leta zunze ubumwe za amerika iyo ngingo yatumye ubudandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri bwiyongera inshuro zitanu mu gushika ku miliyaridi amajana atanu y'amadolari ku mwaka amerika n'ubuhindi byiyemeje korohereza amashyirahamwe yabyo kugura ibidandazwa bivuye kuri izo mpande zibiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yabonanye uno munsi wa kabiri n'umuhanuzi ku rwego rw'igihugu cy'ubuhindi ku bijyanye n'umutekano ajit doval bakaba baganiye ku bibazo byerekeye umutekano mu karere hamwe no kurwanya iterabwoba mubananya kumviriza amakuru yo hirya no hino kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc leta zunze ubumwe za amerika zitangaza ko igihugu cya turikiya n'inteko z'abakiride zicuditse na amerika muri siriya biherutse gutana mu mitwe mu minsi irangiye bifise uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya inteko za leta ya kisilamu mu karere leta zunze ubumwe za amerika zizera kuri izo mpande zose uko ari zibiri mu gikorwa cyo kurwanya leta ya kisilamu umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika ash carter yasabye turikiya uh, kubandanya gushimikira ku rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu aho gutana mu mitwe ni inteko z'abakirida zicuritse na amerika nazo nyine ziriko zirwanya leta ya kisilamu muri siriya igisirikare cya turikiya n'inteko zirwanya ubutegetsi muri siriya zicuditse na turikiya zimaze indwi mu rugamba rugenewe gutuza leta ya kisilamu n'abagwanyi b'abakird bakorana na amerika mu gice ca jarablus kiri ku rubibi hagati ya turikiya na siriya n'ibice biri mu micungararo yacu inteko z'abakird ziherutse gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu mu gisagara ca manbij muri siriya hafi y'ibirometero mirongo ine mu bumanuko bw'igisagara ca jarablus radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kudukurikiranira kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri radiyo ijwi rya amerika i washington disi amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda ubuyobozi bwa ekereziya katolika bwashimangiye ingingo yo kudakoresha uburyo bw'imiti ibinini n'ibindi mu kuringaniza imbyaro mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo iyo ngingo itari bwashyirwe mu bikorwa mu mavuriro yo muri diyoseze ya butare ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa iki cyemezo cyo kwimika uburyo bwa kamere mu kuringaniza imbyaro aho gukoresha uburyo bw'imiti n'ibindi bikoresho nk'uko abaganga babitangamo inama cyari kimaze imyaka igera kuri itanu cyarafashwe na kiliziya gatolika mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo hirya no hino mu gihugu ariko ku bigo nderabuzima byo muri diyoseze ya butareho iki cyemezo cyari kitarashyirwa mu bikorwa mu gushimangira iby'iki cyemezo cyo kuringaniza imbyaro hifashishijwe uburyo bwa kamere kiliziya gatolika ikomeje kuvuga ko ubu buryo ari bwo bwiza ku buzima bw'abaturage kiliziya gatolika yabwiye ijwi rya amerika ko uburyo abaturage bahabwamo serivisi mu kuboneza imbyaro hakoreshejwe imiti bibagiraho ingaruka ho kugira icyo bibafasha musenyeri filipo rukamba ni umushumba wa diyoseze ya butare akaba n'umuvugizi wa kiliziya gatolika mu rwanda aravuga ko izo ari impamvu zikomeye kiliziya gatolika yahisemo kudakoresha ubwo buryo mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo tubona hari abantu benshi bafite ingorane mu buzima bwabo za efe segonderi nyinshi ku bagore cyane cyane iki ni uburyo kiliziya gatolika yahisemo no ku isi hose ntabwo biri iwacu gusa bwo gushyira imbere nyine uburyo bwa kamere ni nayo mpamvu nyine yatumye tubivuga kuko hari abantu benshi bigiraho ingaruka urumva nawe gushyira nk'ibintu mu kaboko k'umugore bikamaramo igihe imyaka itatu imyaka ine itanu bigira ingaruka ku buzima bwe kuri sisiteme hormonali nyuma yo kumenya iby'iki cyemezo ijwi rya amerika yanyarukiye ku kigo nderabuzima cya masaka kiri mu maboko ya kiliziya gatolika uretse no kuba iyi gahunda y'iringaniza ry'imbyaro hakoreshejwe ibinini n'ibindi byahagaritswe muri diyoseze ya butare muri iki kigo nderabuzima ho ntibyanahigeze madame supesiyoze mukandengo amaze imyaka igera kuri makumyabiri n'itanu yigisha abantu kuboneza imbyaro mu buryo bwa kamere kiliziya gatolika yimitse masaka rwose kuva natanga ntibagire uburyo nta gakingirizo nta bikoresho hari igihe bajyaga bazana nk'imiti nk'igihe cya kampanye ariko rwose titireri w'ivuriro yaravugaga ati murebe ahandi hantu mubijyana tugira abajyanama b'ubuzima nyine bakorana n'iyo miti ariko hano ntabwo ndahabona ikinini agakingirizo kereka nk'aba ngaba murabona babana n'ikibazo babana n'ubwandu kubera ubuzima biremewe nabo turaburiyanta tukababwira tuti mujye mujya ku murenge aho kugira ngo mwanduzanye mugire gute mujye mukoresha agakingirizo uyu uhugukiwe ibyo kuboneza imbyaro mu buryo bwa kamere yeretse ijwi rya amerika zimwe mu mfashanyigisho akoresha ku kigo nderabuzima cya masaka ziri mu nkuru ishushanyije urabona ko inyoni yateye amagi iyo iteye amagi irarariye tubigereranya rero na wa mugore wamaje gusama noneho rero akakira rwa rusoro cyane cyane mbere y'uko iyi nyoni irarira ni uko ibanza igatera amagi hano rero mu mihango inyoni yiteye amahuri iraza ikabimenagura yabimenaguye none yigendeye hano irarariye yanyababyeyi yakiye rwa rusoro uburyo bwa kamere rero nabwo tukabubereka bwa buryo bwo kugenzura ururenda uburyo bwo gufata ubushyuhe ifatizo bw'umubiri uburyo bwo kugenzura imiterere n'imimerere y'inkondo y'umura uburyo bwo konsa uburyo bwo kubara n'urunigi ku rundi ruhande bamwe mu bagiye bakoresha uburyo bw'imiti mu kuboneza urubyaro bemeza ko byagiye bibagiraho ingaruka mu bihe bitandukanye madame wureri Mariya w'abana batandatu yemeza ko yagiye muri onapo mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi n'ubu umwana wanjye w'imfura yavutse muri mirongo inani na gatatu nk'ukurikiye avuka muri mirongo inani na kane ukurikiyeho avuka inani gatandatu ukurikiyeho avuka inani karindwi ariho nahise mfata icyemezo cyo kujya muri onapo urumva nayo mfite abana bane kuva muri mirongo inani na gatatu kugera muri mirongo inani na karindwi hengize abana bane unapingwa nabi ku buryo nari ngiye gupfa nakoresheje uburyo bw'imiti ndwara umwingo ndwara igifu ngiye kwa dogiteri arambwira ati ni onapo iri kubigutera onapo maze kuyihagarika nta miti nafashe ariko ubwo byarikize bimaze gukira ubwo rero igihe cyarageze mbese nka kubera nabonaga ndi kubyara intahekana buri munsi buri munsi mpita njya kwiga guteganya urubyaro ku buryo bwa kamere nta ngaruka nahuye nazo ubwo mbese byazanye urukundo mu rugo ariko nkiri mu buryo bw'imiti umubiri wanjye wari warahindutse ahantu hose ku buryo numvaga n'umugabo ntamushaka ijwi rya amerika yabajije uyu mubyeyi icyo avuga ku bagana uburyo bw'imiti mu kuringaniza imbyaro mbese biriya bintu birica ni imisemburo ijya kwica indi misemburo urumva bigomba gutera ingaruka mbese no kwanga kwicwa n'urubyaro ukiyemera kwicwa n'imiti kiliziya gatolika ifite ibigo nderabuzima bigera ku ijana na cumi na bitandatu n'ibitaro icyenda hirya no hino mu gihugu kandi byose bigomba gukurikiza uburyo bwo kuringaniza imbyaro mu nzira za kamere icyakora bakeka ko kuba kiliziya gatolika ikomeje gutsimbarara ku mahame yayo bishobora kuzatambamira umugambi w'ubutegetsi bw'u rwanda mu kuringaniza imbyaro musenyeri rukamba uvugira kiliziya gatolika avuga ko ibyo bitazabaho kuko n'ubusanzwe ari gahunda bumvikanyeho n'ubutegetsi kuri ubu n'indi minsi uje agana ibigo nderabuzima biri mu maboko ya kiliziya gatolika yifuza kuringaniza imbyaro akoresheje imiti baramusobanurira bakamurangira hafi aho mu bindi bigo bya leta uburyo bw'imiti muri rusange mu kuringaniza imbyaro n'ubwo buherekejwe n'umurundo w'ibibazo buri mu bwitabazwa kuruta haba ku bubatse n'abatubatse ariko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru mu rwanda kandi yohani twagirimana ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umwe avuka mu karere ka bugesera akaba abana n'ubumuga bw'amaboko ariko arangije ikiringo cya gatatu cya kaminuza yandikisha amano uwo mugabo yemeza ko aba bana n'ubumuga iyo bafashijwe bashobora kwigwanako ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye
si benshi biga bakagira amahirwe yo gukomeza amashuri kugeza babonye impamyabumenyi zihanitse ariko ntibyakorohera buri wese wabyumva ko umuntu utagira amaboko ashobora kwiga akandika kandi akoresha amano y'ikirenge twagira imana yohani yadutekerereje ko yabashije kwirwanaho kandi akoresha amano akiga akaminuza nyuma yo kubona ko mfite ubumuga bw'amaboko ababyeyi bitabaje abahanga mu byiciro bitandukanye bafasha bababwira ko amaboko ubwo adashobora gukora ariko izindi ngingo zishobora gukora banyigisha kwandika nkoresheje amano muri ubwo buryo bantoje gufata ikaramu mu mano noneho ntangira kwiga ndanatsinda kugeza kuri uru rwego ndacyakoresha amano kuva narabashije gukoresha amano nandika bigakunda ku buryo kugeza kuri iyi saha ari njye wiyandikiye tesisi igitabo kirangiza icyiciro nari ndimo kubera ubushakashatsi umuntu aba yarakoze ndakiyandikira rwose uyu musore avuga ko mu myigire yatigeze agira ipfunwe naje kugira amahirwe ndangije kaminuza mu rwanda mu ishuri rikuru nderabarezi rya kigali ryahoze ari kiye naje kubona amahirwe yo gukomeza masitazi kuko numvaga nifuza kwiga ubuzima bwanjye ibyo naba narabashije kubona nza kugira amahirwe mpabwa amahirwe yo kujya kwiga uburezi budaheza ni uburezi bw'abafite ubumuga bukorera muri kenya nayirobi muri kaminuza ya kenyatta university naratsinze cyane rwose kubera ko abo twiganaga abantu twamaze kurangiza kandi dusa n'aho twarangirije ku gihe twari abantu turi batatu mu bantu twiganaga turi cumi n'umwe twagirimana yohani avuga ko nubwo yabashije kwiga ariko abantu bafite ubumuga nawe arimo bagihura n'ingorane zo kubona imirimo urugero nkanjye nagombaga kuba mfite umuntu umva hafi umfasha mu buzima busanzwe ibyo ari byo byose ku bijyanye n'isoko ry'umurimo haracyarimo imbogamizi ku bantu bafite ubumuga bose babashije kugera mu ishuri cyangwa se no mu buzima busanzwe niyo yaba atarize ariko kubona icyo akora haracyarimo imbogamizi kuko akenshi usanga dukeneye ibikoresho bitandukanye n'ibyo abandi baba bafite sinzi ko najya kudepoze i rusizi cyangwa i nyamasheke ngo nsange banteguriye ako kameza haracyarimo haracyarimo imbogamizi nyinshi cyane twagira imana abana n'ubumuga bw'amaboko yombi ku buryo ntacyo ashobora kuyakoresha yewe no kuba yafata ikintu cyoroshye nk'ikaramu nabyo ntibishoboka cyakora ibyari gukorwa n'intoki ze ubu bisigaye bikorwa n'amano nko kuba yakoza mu kanwa akoresheje uburoso kwambara inkweto cyangwa se kuzikuramo ndetse no kurya ariko byo ngo yabikorera mu rugo gusa kuko bimufata umwanya munini yohani twagira imana avuga ko aba bantu b'ubumuga bashobora kwirwanaho bikaba byabarinda gusabiriza bijya biboneka kuri bamwe asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika washington dc inyuma y'aho umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati mu gihugu mu burundi usohoreye raporo ivuga ko ibiringo by'umukuru w'igihugu bikwiriye kuvanwaho urunani senarede rwasohoye itangazo ribyiyamiriza ni mu kiganiro n'umuvugizi w'urunani senarede pancras cimbaye yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije itangazo twasohoye ni itangazo rikurikirana raporo y'abagizi batanze imitanga yagize ibiganiro nk'abarundi bose icya kabiri ni uko leta nkuru nziza yihagiye ubutegetsi ku nguvu iyo raporo yazayironsa imbere ibintu bya cumi n'icyenda mu ijambo yashyikirije ikaba yavuze yuko byashyikirijwe n'uwo mugwi yabifashe nka nkama aha rero muri kenya rege turazi neza yuko twari dufite n'amakuru yerekana neza ko kubona mu biganiro by'iyarusa birongowe na nyir'icyubahiro benjamin mukapa leta y'ubujumbura igumye kwega amaguru aho kugira ngo barindire ko iyo raporo iza noneho mu kwezi kw'icumi bahindure ibyo bwibanshingiro bahamba amasezerano y'iyarusa gutyo ibiganiro by'iyarusa ntibisubire bitungurizwamo ni ukuvuga rero yuko barabuze ko bikurikirane raporo yashyikirijwe ni raporo y'igice kuko ibiganiro birabandanya nta raporo y'igice kuko iba ari raporo y'igice w'icyongereza nziza ihari guca atsindira ku ijambo kugira ngo ziba cumi n'icyenda akavuga ngo ibyo abarundi bashikirije yabyumvise kandi uharura n'abo barundi ari abarundi bari ku rusi uharura n'ingeri ibyo biganiro byatunganijwe nta biganiro byariho ahubwo n'abantu bari ko barizajurira babahereza ibyo bateza kuvuga babatamika ijambo ibyo ntibishobora kugira ingaruka mbi ku runani rwanyu mu gihe abanyagihugu muvuga ko batamikwa ijambo kandi abanyagihugu bamaze kwerekana ko bazi gutora icyatsi n'ururo abanyagihugu bari mu makambi y'impunzi abanyagihugu b'abarundi abanyagihugu bafungiwe mu buso abanyagihugu b'abarundi abanyagihugu birirwa barahunga abishwe bose bariko baranigwa abo si abanyagihugu mbega uyu munsi umunyagihugu mwene igihugu ninde utari mwene igihugu ninde mbega uyu mugwi uvuga ko abarundi benshi bashyikirijwe na biriya ufite igipimo ikihe wagize referandumu mushana kimpaye ku ngingo igira kane y'itangazo mwasohoye isa n'ivuga ko ibiganiro byahagaze uko niko mubibona nta biganiro bizosubira kuba hagati y'uburundi ya leta y'uburundi n'abatavuga rumwe na leta bimeze nka bya biganiro eka ya mishyikirano mwagira iyarusha
icyo kibazo nibaza yuko ari kukibaza wararongoye umugwi wa juba guserukira petero nkuru nziza mu biganiro biheruka yarusha niba warabikurikiranye urazi neza yuko bivumbuye bagasohoka uko kwivumbura kwari kujyanye n'uko bagindiriye yuko uyu mugwi woshyikiriza iyo raporo y'ihinamico iyo raporo y'ihinamico isa ibaha ububasha bwo guhindura ibyuzwa nshingiro no guhamba amasezerano y'iyarusha kuko atari amasezerano y'iyarusha ibyuzwa nshingiro barihinduye cya kibazo nyamukuru nkoramutima gifitanye ngaha igitari burundu ahatemba cy'ikiringo cya gatatu kizoba kigihari kuko iyo petero nkuru nziza azoca avuga yuko amategeko uyu munsi amurekurira kwitoza gushika asezeye mwavuze ko ingingo nk'iyo y'abanyagihugu yari ikwiye guca muri referendum mu gihe hoba referendum y'ukwemeza cyangwa guhakana bizoba byashyikirijwe n'abanyagihugu umuhari wanyu urunani rwanyu ruriteguriye gushyikira abarundi kugira ngo barushigikira mbega woshyikira abanyagihugu gute wogira referandumu gute mu gihugu n'ushyikiriza icyumviro yo kubiri n'umugambwe ukana igihugu mu nda atajya mu gaso cyangwa akwiye pankarase kimpaye umuvugizi urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abakenyezi b'abarundikazi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru bahungiye mu gihugu cy'u rwanda bagiye hamwe bagurura inzu y'uburiro i nyamirambo mu gisagara cya kigali iki gikorwa cyo kudandaza imfungurwa bavuga ko kibafasha gusahiriza uburyo bari basanzwe baronka na cyane cyane ko mu buzima bwo mu buhungiro umwuga wo kumenyesha amakuru usa n'utagenda neza nk'uko byari biri mu burundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni
akiwacu resitora ni inzu y'uburiro y'abarundikazi basanzwe bakora umwuga wo kumenyesha amakuru uyu mukenyezi ni umwe mu bagiye hamwe bugurura akiwacu amenyesha ko iki gikorwa baciyumviriye kugira ngo basahirize uburyo bari basanzwe baronka abamenyesha amakuru twagiye hamwe twavuye mu burundi duhunze nk'abamenyesha amakuru nyene tugeze ino dusanga bagoye akazi kuko abamenyesha amakuru azi ko turakora rimwe rimwe twagize agashirahamwe k'abantu batatu umwe basarazana agataye gato gato bafise twiyumviriye kugira ikintu egisepusiyoneri atawundi muntu n'umwe afise twiyumviriye co resitora duca tuvuga ati twebwe ntitwogera resitora nk'u rwanda reka tugire resitora y'ibintu no badafise batangura rero kwiyumvira iby'uburobe by'indagara by'ifi capati gitetswe nk'ikirundi nyene muri iyi nzu y'uburiro abaguzi benshi n'abarundi kuko ngo bahakundira imfungurwa z'i Burundi zitekwegwaho aba ni bamwe mu bo twahasanze baje gufungura mama ishara yakora neza sana nga ni capati nziza tv ibintu nk'ivyo vrema kugira ugire ngo ngo mitsingi uca ngaho kwasanga tv kagufasha mu nda ikintu dukunda cyane ngaha ngaha dukunda uburobe n'indagara bana bana babaye Burundi dukunda uburobe n'indagara isamaki cyangwa ikawa ejo haza abana bavukiye mu biyenzi tugagaruka ikawa na tv kandi tuje nka muri resitora turya indagara z'iwacu burundi tukajya ibitunguru n'ibiharage by'amabisani n'ubururu kenshi kenshi n'ubururu cyane burahari sana n'ibyo dukunda nka
igituma tuza ngaha kenshi aha twokwiye twohita ariko ari ku isanganiro ry'ihuriro ry'abarundi iyi tujya usanga zifite akanovera k'iwacu mu burundi ko kenshi ziba zavuye iwacu mu burundi ugasanga abo turi kumwe bose turaga duhuza kuko twese turi mu ngorane zimwe abo kuko iwacu resitora nta ngorane y'abagura bafise ariko basaba leta y'u rwanda kubagabaniriza amatagisi kuko amatagisi maremare batangishwa ngo atuma badatera imbere ngo bagire umwete wo kubandanya urudandazwa abantu barazi banodine bakunda kuza ngaha bavuye i burundi n'abanyarwanda cyangwa abakongomani babaye i burundi bazi ibintu by'i burundi ubu rero uko bimeze baraza bagakomanda ibintu duteka ngaha ni cyane cyane indagara burobe inyama ibiharage by'amamesa ko amamesa ino ntibayarya mu rwanda nta mamesa barya cyane cyane dusaba leta y'u rwanda kuko twebwe twitwa ko turi impunzi tugabaniriza imisoro urumva ngo turi imisoro nk'abandi bose ntibaraba ngo wowe urakenye cyane iki urinze ujya muri urwo rudandazwa urima nk'abandi ni ukuvuga rero ko barabye iyo tuba twaravuye n'uburyo dufuze ngo tugabanirize imisoro ikindi kibazo aba bakenyezi bafise ni umutahe iyi nzu y'uburiro ifise iziko rimwe ry'ikizungu rikoreshwa gaze bavuga ko kimwe mu ntambamye bagira harimwo iri ziko rimwe kuko ntibaheza ngo bihutishe urudandazo rwabo nk'uko babyifuza nko mu gihe abakiriya baba babonetse ari benshi basaba abandi barundi bari ngaha mu rwanda bafise uburyo kubasahiriza kugira bimwe mu byo badakwije babironke i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
mukanya turarangiza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye eh, kuri iyi saha muri imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hafi y'ibiro vya perezida wa somaliya uno musi ku wa kabiri ihitana abantu barenga mirongo ibiri iyo modoka yasetse uruhome rw'ihoteli syl ikibanza abategetsi ba leta ya somaliya bakunda guhuriramwo batandatu mu bapfuye n'abapfasoni bitegekanijwe ko igihugu cya nigeria cyinjira icese mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi ejo ku wa gatatu igihe leta izosohora ibiharuro byerekeye ubutunzi by'amezi ane yarangiye nigeria yigeze kuba ifise ubutunzi bukomeye cyane kurusha ibindi bihugu mu karere ka afurika imaze amezi atari make ihanganye n'itituka ry'ifaranga ry'igihugu hamwe n'igabanuka ry'ibiciro by'ibitoro ejo ku wa gatatu ibiro by'igihugu bijeje gutorokanya ibiharuro ku bijyanye n'ubutunzi mu gihugu bizoshira habona icegeranyo ku vyerekeye ubutunzi bwa nigeria mu kiringo ca kabiri c'amezi ane y'umwaka abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba leta zunze ubumwe za amerika n'ubuhindi barahayagiza gufashanya gukomeye hagati y'ibihugu byabo ibiganiro by'inshuro ya kabiri byerekeye ubutunzi n'ugufashanya mu bya politike n'igisirikare hagati ya amerika n'ubuhindi byabereye bwa mbere mu gihugu c'ubuhindi ni bimwe mu biganiro n'amasezerano akomeye yatumye amerika n'ubuhindi bikorera hamwe kurushiriza ivyo mu gihe hari impungenge zitera ziyongera ku gihagararo gitera cyiyongera kurushiriza c'ubushinwa leta zunze ubumwe za amerika zitangaza ko turikiya n'inteko z'abakiride zicuditse na amerika muri siriya biherutse gutana mu mitwe mu minsi irangiye bifise uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya inteko za leta ya kisilamu mu karere inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro twari tubafitiye rero muri uyu mwanya haniyo bigarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje fide niyo ngabo washize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.